iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya cumi na gatatu ukwezi n'ukwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri cya cumi n'umunani ijwi rya amerika risa mirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongo y'ibiganiro by'uno mwanya
mu gihe ukoresha ijya nyandiko yacu braille birateba cane ko bigusaba kuja gukabakaba ikibazo bakubajije ugitora ukaca ugenda ukarondera umurongo wari ugezeko muri tablete kugira usubire kwandika gutyo gutyo ugasanga umwanya uriko uraguherana Uni Francine Niyonsaba agendana ubumuga bwo kutabona neza avuga ko kwigana n'abana utabona nabo babona bitoroshe iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho ikambi ya nduta iri mu gihugu ca Tanzania imaze iminsi ivugwamo umutekano muke navyone turabibabwira musangwa ikaze ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko abategetsi ba Ethiopia batangaza ko abantu bashika kuri mirongo ine na batandatu bishwe baguwe ko n'umusozi w'umwavu mu micungararo y'umugwa mukuru wa Addis Ababa ku munsi wa gatandatu umuvugizi w'ico gisagara yatangaje kuri uno w'Imana ko banshi mu bahasize ubuzima ari abakenyezi n'abana amenyesha kandi ko biteze ko hashobora kuboneka ibindi biziga mu minsi iri imbere igipolisi ico kivuga ku ruhande rwabo ko abanyagihugu bashika ku majana atatu baba kuri uyo musozi w'umwavu aho abashikijana bama baza buri munsi kuronderamo ivyo bashobora kuja kugurisha ico kibanza niryo yarara rikuru ry'uwo mugwa mukuru Addis Ababa igisagara kibamo abanyagihugu bababa imiliyoni zine kandi n'ubutunzi bwaho bwari busa nk'uburiko buratera imbere muri Haiti abantu bashika kuri 34 barapfuye bishwe n'imodoka yunguruza abantu bus yabasanze aho bari mu mugwa mu kumukigwi mu gisagara ca Gonaïve kuri no w'Imana iyo modoka yunguruza abantu bo mu bwoko bwa bus yabanje kugonga abantu babiri bariko bagenda n'amaguru hicamwo umwe mu nyuma umudereva ariko aragerageza guhunga yaciye yirara mu bacuraranzi bariko bacurarangira mu ibarabara hicamwo 33 ubwo nyene abandi 17 baba barakomeretse cane icateye iryo sanganya gushika n'ubu kikaba kitaramenyekana wahoze ari perezida wa korea y'epfo park kandi aheruka kubogoza amabanga yasabye imbabazi abayoboke biwe kuba atashoboye kurangura ivyo yari ashinzwe nk'umukuru w'igihugu park yavuye ku kirimba ca perezida inyuma y'imisi ibiri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro isohoreye ku munsi wa gatanu itegeko rimubogoza imwagiriza kurya ibiturire kuri uno w'imana niho rero perezida park yashika mu nyubakwa yiwe iri ku mugwa mukuru seul aho yari arindiriwe n'abayoboke biwe baha harugwa mu majana bamye biyamiriza ibogozwa yiwe sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yaramukuye ko kandi ubudahangagwa ku byaha byose byo mwagira amatora yo kumusubirizwa abwirizwa gutunganwa mu minsi mirongo itandatu inyuma y'ingingo ya sentare imenyesha amakuru byo muri korea y'epfo bigatangaza ko ayo matora abwirizwa kuba itariki ya cenda z'ukwezi kwa gatanu radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro byacu bitandukanye muciye ku rubuga rwa interinete yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu no ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva ijana ku ijana muri mu ntara ya gitega
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe nari nabibaciriye ku masonga mu kanya y'ishure ryisumbuye rya Lycée Notre Dame de la Sagesse riri mu ntara ya Gitega rimwe rudende mu Burundi ryakira abana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona eh, no kuvuga neza ryugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho vya nkenegwa harimwo ubukene bw'abashobora gusubiriramwo abo bana batumva ivyo abandi baba bize bita interprète mu rurimi rw'igifaransa abana baganiriye n'ijuru rya Amerika bavuze ko batorohewe co kimwe n'abarezi babo Raisa Liliane inamahoro iri shure ryisumbuye rya senede ni rimwe mu gihugu rimaze gutangura umugambi wa leta w'indero idakumira abana bagendana ubumuga butandukanye bigana n'abandi bakomeye ivyo bibasaba gukoresha inguvu nyinshi kugira bahiganwe bamenye mu Les ishure grandes découvertes du 15e siècle.
uyu du afise ubumuga 16e bwo siècle.
kutabona ariko asubiramwo Des icigwa ca kahise géographies sont buca akorako faciles ikibazo par La caravelle, la boussole, bamwe muri aba banyeshure bagendana ubumuga na cane cane bwo kutabona bavuga ko bakorana umwete mwinshi niyo nzima donatien wo mu mwaka w'icumi na rimwe hamwe na niyo nkuru francine wo mu mwaka w'icenda baratwiganira uko bavyifatamwo inyandiko nyene ijanye n'ubumuga bwacu niyo mpeza nkakoresha hanyuma nkabona gusoma nk'uko abandi basoma nyene kandi tukiga bimwe bivanye n'ingene ibiharuro bitugora no kuri tuba mu banyuma ariko turamenya ibanga dukoresha twebwe abatabona cyane cyane gufata ku mutwe na kenshi mu kumenya twe tumenyera muri ibyo bintu bidasaba puratike cyane cyane ikigwa kirimo mate twe nicyo kitugora ibindi byose ni sawa ukwigana n'abandi banyeshure bakomeye si coroshe kuri bo magnifique na himpaye nawe nyene agendana ubumuga bwo kutabona avuga ko bisanga bana inyuma mu vyigwa ugereranije na bagenzi babo bakomeye kuri uwo muprofa kuko asanga ariko aritaho barabona ibyo kuri taburo natwe tutariko turabibona gusa usanga urumva biratugoye usanga bitaryoshe bumwe mu buhinga bukoreshwa n'abagendana ubumuga buratuma abandi banyeshure basamara aha ni mu gihe abatabona bariko barimura ivyigwa biba ngombwa ko badodagura ku mpapuro kuri ba nyamuragi nabo uburyo bakoresha bw'ibimenyetso abandi banyeshure bakabutamarira aha gukurikira umwigisha dahiyana irishura yiga mu mwaka w'indwi agira ati twebwe kubera tubona yuko eh, nyene amasinye yabo araryoshe kuraba natwe rero tuguma dusamara turaba izindi ngorane abana bagendana ubumuga bagira ni mu gihe hageze gukora ibibazo vya leta aho bavuga ko bacumukura francine niyo nkuru ari mu bakoze ikibazo ca leta kimuha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye yidoga ko umwanya bahabwa utaborohereza mu gihe ukoresha ijya nyandiko yacu buraye birateba cyane ko bigusaba kuja gukabakaba ikibazo bakubajije ugitora ukaca ugenda ukarondera umurongo wari ugeze ko muri taburete kugira usubire kwandika gutyo gutyo ugasanga umwanya uri kuraguherana kayabaye rane pase mu kibazo cyo mu w'icenda n'uw'icumi abana benshi hariho abayobewe abahejeje amakuru twakoze ko muri test ni bake cyane kubera umwanya wabaye muto mu bushikiranganji bujejwe iby'indero mu mashure turifuza ko ikibazo cy'umwaka cyo mu w'icenda botworohereza bakaduha umwanya ukwiye gushikaho umwana atabona toyoberwa avuga ati iyo mpeza vyose simba naretse kumenya naho biri uku aba bana ntibacika intege bagumana ivyizigiro nk'abandi bana bose bafise indoto zitandukanye y'ico bifuza kuzovamo mu gihe kiri imbere nk'uko babibwirijwe irya amerika ndashobora gufasha mu gutunganya ibijanye n'amabanga y'igihugu genza uwo muganga avura abantu indoto zanje ziri abantu babiri kimwe ntabaye umucamanza jewe nzokwiga ivy'inyifato n'imibano muri mu psychologie sociale na benshi barabizi nzoba umujournaliste je ndanje nifuza kuba umwigisha hanini imana yimfashije nk'aba n'umuririmbyi ku ruhande rw'abarezi babafasha kugira bakurikirane ivyigwa si igikorwa coroshe kuri bo kuko bibasaba ukwitanga bagakora amasaha menshi arenga aya yari ategekanijwe uyu ni uwufasha aba bana ntonda umwanya w'akazi n'inyuma y'akazi nuko umwanya wose umwigisha yinjiye kuva ku isaha ya mbere gushyika ku isaha ya nyuma aba ari mu ishuri kugira aho ariko arigisha ashobore kuguma yerekana eh, ibimenyetso y'ibyo ariko arigisha gusa ni bukene bwa- bw'abakozi ubundi umwe wese yari akeneye kukwinjira mu cigwa yumva bishoboka bongereza abakozi cyo kimwe n'aga- n'agashira ukabute ko n'akazi gasaba kwitanga turaruha cane amakuru dukura mu barezi hamwe n'aba bana iri shure riracakeneye ibitari bike kugira aba bana bagendana ubumuga bashobore kuharonkera ubumenyi bukwiye nk'uko bitegekanijwe no mu buyobozi bw'iri shure nyene baremeza ko impinga ikiri ndende ari muri iyi ntumbero urongoye rino shure patiri elias akubu asaba abagira neza kubafata mu mugongo umugambi usaba uburyo bwinshi impapuro eh, bakoresha vyo bita papier en carton canke brayon canke papier plastique zozo mbere zigurirwa hanze n'izigura ngaha mu Burundi zirazimvye gose ibindi bikoresho mfasha nyigisho nabonye nk'ivyo bita amatablete amakube amakibaritime bakoresha mu biharuro ni ibikoresho bizimvye gose ku ruhande rero rw'abigisha naho biraruhisha gose ni vyiza yuko rero rya nino abantu bokumva aka kamo na cyane cyane kugira ngo abana b'abarundi bagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona nabo bashobore kuja ku rugero eh, rw'abandi bahandi haraheze imyaka itanu iri shure ryisumbuye rya senede ryakira abana bafise ubumuga bwo kutumva kutavuga hamwe no kutabona muri iki gihe rikaba rigeze ku bana mirongo umunani na batanu harimo abahungu n'abakobwa igitega raisa lilian inamahoro ijwi rya amerika Kaisa tukivuga ivyo kwiga indwi ku banyeshure 12 bagize urwego rukuru ruserukira abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi bahurutse gutanga imihoho abo banyeshure bavuga ko bafashe iyo ngingo kuko babona inyungu z'abanyeshure zidashigwa imbere mu kutagishwa inama mu ngingo zifatwa n'abayobozi ba kaminuza abanyeshure baraniyamiriza kandi ingingo nshasha ya leta y'u Burundi yo gutanga agafashanyo nk'ideni rizokwishurwa aho kugatanga ku buntu nk'uko vyari kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane yo kaminuza icugururwa hagati aho kaminuza y'u Burundi rafise n'igice cayo kiri mu ntara ya Gitega Eloge Wirikaneza urwego rw'ubuserukizi bukuru rw'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi rwashizweho n'umuyobozi w'iyo kaminuza mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016 uwo muyobozi yagenye urwo rwego inyuma yaho mu ntango z'uko kwezi nyene kwa kane amatora y'abanyeshuri yo kwishiriraho indongozi adakundiye bitewe no kutumvikana kwabo ariko mu nyuma abagize urwo rwego bahavuye nabo nyene barangwa no kutumvikana Placide Ninahazwe umwe mu bagize urwo rwego aratubwira zimwe mu mvo zatumye bene abagenzi be batandatu batanga imihoho hariho ikibazo cyo gutanga ivyumba muri kaminuza y'u Burundi bakabitanga ku munyeshuri avyipfuje akazoja arariha amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi mugabo ntafungurigwe muri kaminuza y'u Burundi twaravuze tuti nibijemwo umuco vyigwe neza bihinyanyugwe kugira ngo dushobore gutandukanya uwuzobafungurirwa na kaminuza n'uwo wonye atazobafungurirwa na kaminuza uburyo bazofatwa ariko iyo ngingo yahavuye irengwa ko ni ivyumba vya baba amajana abiri umunyeshure yarahawe indaro na mugenzi we abayeho muri kaminuza y'u Burundi ku bw'amategeko abimurekurira ari nabo bita abamakizari abo o amafaranga yabo bahora batanga yari ibihumbi bine ubu u akaba yadugije ku bihumbi bitanu nico ni ikibazo twari kuba two kwigira hamwe mu nama ariko mu manama akaba atagiye araba nk'uko twavyifuza mu bintu abanyeshuri batanze imihoho bifuza ko bihinduka uhereye ku mibereho gushika ku kuntu itunganywa ry'ivyigwa ryogenda harimo kandi n'ingingo nshasha ya leta yo gutanga agafashanyo bourse mu gifaransa nk'ideni izokwishurwa n'umunyeshure aho karonka kuronka ku buntu nk'uko vyahora ubugira ndwi ni iki kijanye na preburse ni itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu rishiraho itunganyo rishasha ry'ukungene agafashanyo kazoza karatangwa iyo ngingo nayo nyene irakandamiza cane umunyeshuri na cane cane tutibagiye n'abavyeyi ubona yuko iyi kaminuza yacu irimwo abana b'umuntu muto muto wo mu Burundi kubera atayandi mikoro dufise asumba ako kaburse ubona ko naho kari gato kasahiriza uburyo rero kagiye kuzotangwamo nibwo butameze neza kuko ubu unye bigiye kuyangara ku buryo abanyeshure bigiye kugorana ukungene bagiye kuzobaba kuri iki kibazo umushikiranganji w'indero Jean-Pierre Ndirahisha ntaca hirya no hino yemeza ko ari ingingo ntasubirwamwo kukita yuko bazogasubiza uretse ko ari ibisanzwe kuko turabye mu karere turimo nitwe twenyene tutabikora na cyane cyane yuko mu ntunganywa inyigisho za kaminuza mu karere ka afurika y'ubuseruko tuvuga tuti umuntu ashobora kuva mu burundi akaja i tanzaniya ugaca wiga nk'uko abatanzaniya biga nk'uko n'umukenya yoza mu burundi yokwiga nk'uko umurundi yiga none niwaja muri kenya ukariha amafaranga hanyuma umukenya yaza mu burundi nawe yari asanzwe ariha azoca i burundi yiga kwa gusa iyumvire nawe jewe ndaje muri kaminuza maze umwaka umwe ngiye mu wa kabiri nkaca ndonka indaro nkarya kabiri ku munsi nkaba mfise icumba n'amazi n'amatara nkiga hafi ariko abandi dufate n'akaro ko muri ns murabe ukuntu bibako bakabaho tuze turavuga yuko utegereza kuja muri kaminuza y'uburundi kugira ngo leta igufashe ku vyerekeye abanyeshuri bahabwa ivyumba vyo gupanga nininahazwe na bagenzi we bafise amakenga ko bishobora kuba intandaro y'umubano mubi basaba ubuyobozi bujejwe gutunganya ibikorwa muri kaminuza y'u Burundi kwicana n'abaserukira abanyeshure kugira ngo bigire hamwe umuti wokorohereza impande zose ku bwacu turavye ukungene umunyeshure ahabwa icumba biciye mu mategeko abayeho agatanga uburaro ku wundi mugenzi we ari we mu makizari twarabonye yuko kuzana uwundi nawe acaronka icumba hambavu yawe mutari mu- mu buryo bumwe bwo guhabwa ivyumba bishobora gutera ingorane hashobora kuba ubusuma burenze urugero hariho abazoza bazanye n'imbabura baje guteka muri ivyo vyumba nyene ku- kubera ko bazoba bi- bitwa ko ari abapangayi bazoba bapanze amazu n'izindi ngorane nk'izo zishobora kwaduka kaminuza y'uburundi ifise ibigo bitandatu bine biri ku mugwa mukuru bujumbura bibiri mu ntara ya gitega icugurura mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane yari ifise abanyeshuri batarenga mirongo itanu na batatu ubu yakira abarenga ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
ayavugwa mu makambi tuyahera mu vy'umutekano harageze iminsi hibonekeza ibimenyetso vy'umutekano muke mu kambi y'impunzi z'abarundi nduta muri tanzania hari inkoho zifatigwa muri iyo kambi hakaba n'amasase agize iminsi yumvikana mu icungararo y'ikambi impunzi zifise ubwoba ko boba ari abantu bava i burundi bafise intumbero yo kubagira nabi munama y'umutekano yabaye kuri uno wa gatanu w'indwi iheze abarongoye ikambi bahaye iminsi itatu impunzi zifise ibigwanisho kugira ngo babe babishikirije igipolisi ataruka ico gipolisi kikavyironderera Leonce Niyongabo inkoro iheruka gutorwa vuba mu kambi y'induta nk'uko bivugwa n'impunzi ziba muri iyo kambi hari ku igenekerezo rya cenda ukwezi kwa gatatu iyo nkoho ikaba yari ihambye ahantu impunzi imwe yari kwirima aho yotera udusogoro ni muri zone ya gatandatu niho yayubukako niko rero guhamagara uwutwara zone ya gatandatu uri uwundi agatabaza uwutwara igipolisi muri iyo kambi ya nduta hejuru y'inkoho zifatirwa muri iyo nkambi hari n'amasasu agize iminsi ahumvikanira cyane cyane mu mpera z'inkambi ibyo rero bikaba biteye umutima uhagaze impunzi twebwe ngaha turamaze igihe tugomba twumva amasase menshi yagoma apfuka ntitumenya ico biba biriko birava ko ariko turiko turumva hirya no hino turumva yuko imbonerakure zinjira ngaha mu nkambi ari nyinshi mugabo tugaca duterwa umutima uhagaze n'aya masase ararana avuga tukarara n'imitima igaci- ihagarara ikaja hejuru twibaza yuko duhava tumererwa nabi kubera izo mbonerakure kuvuga rero umutekano ngaha mu nkambi ya nduta jembo na mengo ntiwifashe neza rwose uko bugira aho buriko buraca uza wumva amasasi ukaza wumva hirya no hino inkoho nazo ngo bariko barazifata n'ivyo bundi baheruka gufata n'abandi bantu bashika kuri batandatu bwabo bakorana n'abantu basanzwe nyene eh, bamenyereye bari ngaha nyene bimbonera kure abo twaje tuva hamwe turababona mu ntango z'ukwezi kwa mbere niho hafatwa inkoho mu isoko nkuru ya nduta z'amapistole izindi nazo zibiri zafatiwe mu zone ya cumi n'icenda hari ku mpera y'inkambi rero ubu turatangazwa n'ingene usanga ku mpera z'inkambi hose hagenda haraturikira amasasu ntawumenya abayaturitse abaribo nico gituma ubwoba ngaha butuzinze tugira inzara tugira umutekano muke byose bidukoraniye ko ngaha ah, nk'impunzi zo ngaha nkundota twebwe amakambi ya nduta umutekano ni muke cyane kuko tubona abantu baza n'ipikipiki ku gitondo cyangwa ku mugoroba nka jewe mba ku mpera y'ikambi bakaza bageze inyuma y'ikambi bakururuka bakarasa bagaca bagenda haciye umwanya tukaza twumva kandi bazivugije ku rundi ruhande ariko izo mpunzi zirashima igikorwa cy'abajejwe umutekano muri iyo nkambi abajejwe umutekano baragerageza uko biri kose baragerageza kandi no gukora barakora kandi abenshi barafatwa kandi bafashe bafatana ibigwa- ibigwanisho kandi bahejeje gufatana ibigwanisho bavuga ko ari imbonerakure nk'ejo bundi baraduciye ko ngaha ah, jendi ngaha amaja kwibarabara baraduciye ko bafashe nyene umuntu avuga ngo ni umurundi ngo yarungiswe n'igihugu zitwara bibonye abajejwe umutekano kweri bagerageza gukora ku munsi wa gatanu rero indwi iheze guhera isaha zitanu kugeza isaha umunani harakoranijwe inama y'impunzi zose ziri mu kambi y'induta icegera c'utwara igipolisi mu kambi yaremeje ko hari impunzi zitunze ibigwanisho muri iyo nkambi ico gihe akaba yatanze iminsi itatu gusa ku mpunzi yose izi ko itunze ikigwanisho igisubize atari uko naho igipolisi kikazozironderera ico gihe nyene akaba yaranagabishije impunzi ko ari nk'amwe hogira uwuhirahira ngo yitwaze imfungurwa zagabanutse agatera akaguma azoheza agafatwa nk'uteye igihugu cya tanzania ati azovugutiga umuti muri iyo nama kandi niho userukira ishyirahamwe riraba imfungurwa ku isi pamu muri disitirigite ya kibondo isanzwe iri mu ikambi ya nduta na disitirigite ya kakonko iri mu ikambi ya mutenderi yatangaza ko ubu igitigiri cy'impunzi ziri mu kambi ya nduta kigeze ku bihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu leonce niyo ngabo induta muri tanzania ku bw'ijwi rya amerika
muri nigeria abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe boko haram boko haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya chibok radiyo ijwi rya amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona videwo z'ibanga atahandi ziraboneka zakozwe na boko haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzirakarengane muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira ingene babakubita buyoka n'ingene babakora ku iterabwoba izo videwo mushobora kuzisanga kuri facebook ya radiyo ijwi rya amerika ariyo voa radiyo yacu canke mukazisanga ku rubuga rwa interinete y'iradiyo yanyu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu makambi tubandaniza mikambi ya rusenda iri mu majepfo y'intara ya kivu impunzi z'abarundi zikora akazi k'uburovyi mu kiyaga ca tanganyika kiri mu ntara ya kivu y'amajepfo zivuga ko uruzuba rwinshi rwatse muri kuno kwezi rwatumye umusaruro w'amafi bavana muri ico kiyaga ugabanuka bituma babura amafaranga bishura abo bakoresha inkuru irambuye na vedaste ngabo mu gihe bimaze iminsi bigaragara ko izuba ryibasira imyaka y'abahinzi na zimwe mu nzuri z'amatungo ziri mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri none iri zuba rimaze iminsi riri kwaka riri kugira ingaruka no ku barobyi bashakira ubuzima mu kiyaga cya tanganyika aho bavuga yuko umusaruro bavana mu murimo w'uburobyi wagabanutse ikibazo dufise ngaha ku kiyaga ni uko ubu muri iyi minsi imboga zitaboneka neza ku kubera atamvura iboneka imboga ziriko ziraboneka ubu zari imboga vijana n'imvura none ubu imvura ntiboneka na nicyo gituma n'imboga zica ziba nkeyi kuko zari zirya mboga bita inyamunyamu eh, mitoyi y'imikeke none se nk'ubu mwafashe zingana gute muri ino joro oya muri iyi minsi ntizikiboneka urumva umuntu aragenda azana zo kurya nyene ntizikiboneka kubera imvura yabaye nke iyi mvura yabonetse mubona izingana gute Eh, imvura ihaye igwa vurema imvura ihaye igwa n'ubu biriyongera ziriyongera ziraba zitari nke ziraba nyinshi cyane mushobora gufata izingana gute icyo gihe turashoboye gufata nk'indobo nk'izo zisika ndwi munani cumi mugabo ubu watamvura ubu ni zibiri zitatu urumva rero yuko imvura imaze kugira nabi amani mbamunzigo ni umwe mu barundi bafite ikipe y'abarobyi mu kiyaga cya tanganyika kiri ku kivuko cya rusenda arasobanura kuri iri gabanuka ry'imboga rimaze igihe cy'ukwezi kose rigaragara muri iki kiyaga bityo bigatuma binjira mu madeni bitewe n'uko barara mu mazi bagataha amaramasa kandi baba bakoresheje amafaranga menshi uko tubwira ngaha ni nyinshi usanga amadeni ari umurengera nk'ubu bamaze iminsi bagenda batazana n'izo kurya umva uguma wandika ideni umunsi ku munsi umunsi ku munsi iyo yabonetse barayakata muge yatabonetse naho urumva ricaye gikwiranye n'igipe babure baronke ni buri munsi nimba ari ratio ya 7000 ni 7000 esanse niba mukoresha 10 litre niba mukoresha 20 ni buri munsi ni kubandanya dukora uko nyene gushika imana yonyene yemeye imvura ikagwa imboga zikaboneka tukaronka amafaranga tukishyura niyo atabonetse naho urumva nta kundi ni kuguma turindiriye uko nyene byatangiye kubura ryari cyane mboga ubu haraciye nk'ukwezi kugeretse ata mboga ziboneka muri no plage ubu tura- turapfa kugenda uko nyene ntawe umenye ntashakira ni gupfa kugenda nimba ugiye iyo saha nimba ugiye amasaha abiri izimana iguha nizo nyene urumva nta ubu nta ni kubahatisha gusa aha uyu mugabo umaze imyaka irenga mirongo ibiri akorera mu kiyaga cya tanganyika akaba asobanura iby'imihindagurikire y'ibihe ituma indagarabaroba zigenda zigabanuka muri iki kiyaga rimwe na rimwe iyo izuba ryace urabona bari mu mezi y'imvura muri ayo mezi y'imvura rero amazi yarakanya imboga zikamenyera ijya mbeho iyo izuba ryace rero zica zimererwa nabi zigaca zimanuka hasi ntiziba zikiduga hejuru mugabo hageze mu mezi ajya y'izuba nko ku wa gatandatu zitatangura kumenyera izuba mu kwindwi mu kumunani kubera ziba zamaze kumenyera izuba zica zipfa ziraboneka na heri kubera ziba zamaze kumenyera izuba ubu buke bw'indagara buvugwa ku kivuko cya rusenda ahanini bwatewe n'iri zuba rimaze iminsi ryaka bamwe mu bagore n'abakobwa bahashakira imibereho nabo ingaruka zikaba zaratangiye kubageraho kuko bavuga yuko bazanira abarobyi inkwi bakoresha mu gutekesha ariko ntibabishure twagenda twa- twagenda iyo ruguru ku misozi bakatwirukako twazishikana ngaha naho bakaca batangwa kuza batubwira ngo ejo ngo muzoza ngo ejo ejo twaza ngo ya ngo nazo ngo nta mboga zabonetse rero twashaka n'ibyo mu bidufashemo twashaka baze baraduha imboga kuko natwe inkwi twazikura kure inkwi twazikura kure twamara kuzishikana ngaha tugafunga twafunga rero tukazishikana bakaca batangura ngo imboga- ngo nda- ngo indagara ngo nazo inkwi twazifunga twazisubira muhira ngo ya ngo zizane twasaba nyine n'ibyo babidufashemo baze baraduha baduha nyine nka zirya z'amajana atanu abandi nabo bagamya yuko birirwa batekera abarobyi ariko bagataha nta bihembo muga ikiriti ira- iraturembetse aho n'umunsi twari twa bagabo twaguye muri mabisi hari indobo imwe umweha muzima Iga- iyo injanga zitapfuye bigenda gute kuri mwebwe b'ababisha Uye. nta kuntu tuba kubera ubuzima bw'iwacu turonka iyo bagere nabo iyo baronse n'ihene turonka eh nk'ubu batarose natwe nta kintu dufise iyo baronse ndaronka agashimwe k'iwanje nkaronka n'agasabuni eh tubamenyeshe yuko mu gihe indagara zabonetse ari nyinshi kuri iki kiyaga abakora uyu mwuga w'uburobyi bavuga yuko biborohera gutunga imiryango yabo ndetse no kwishura abo baba babereyemo imyenda n'abo bakoresheje badasengabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda Vedaste Ngabo arakoze iyo nkuru co kimwe n'izindi zaciye muri kino kiganiro mushobora gusubira kuzumviza kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turiko dusa rero nk'abasozera iwanyu mu ntara y'uno wa mbere ariko imbere ko dusezerana twagomba kubatumirira mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda uno musi mutimwumviriza iki mu gihe hamaze iminsi havugwa aba eh, a- a- am, abari mu mugambwe FNL wa Gatongo wasaba fata ku gasakisaki uno musi muraza gushobora kumva icindongozi z'uwo mugambwe zibivugwa ko azo ari igihe c'isaha 10 igihe c'isaha 10 na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yaho tubifuriza indwi nziza na kano karirimbo ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse
burya nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuntu towakundaga yeah. ntiwahwemye kumye ko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jyenyine uru rugendo niru rerure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyamu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe shinkoni zamba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse
akabino ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze enjeniyeri yashikanye amajwi aha iwanyu innocent kimenye yashize hamwe nawe nyene yakoze ibikora inka diane nahazwe mwari kumwe tuzosubira ejo ndabararikiye kudatangwa n'ikiganiro c'amadini aho tuzoraba ku vyerekeye itunganywa ry'amatungo y'umuryango mu mitumba itandukanye ica abanyedini barigonako ni mu gihe imiryango iriko irasambuka kw'ico kibazo c'itunganywa ry'amatungo mugire indwi nziza kuko ntakiri wa wundi wa wundi wa kera kuza gukomeza njye nyine